Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyavyo mu kirundi no mu kinyarwanda. Muramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki zitanu y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa bibiri na mirongo ibiri muri kumwe na Federica Nkunikije mu gihe buca abarundi bahimbaza imyaka mirongo n'icenda irangiye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi atewe ko gikumu umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yashikije ijambo abarundi abarundi tumenye ahari urufu n'ahari uburame maze dutandukanye intore n'intobo tugendere iragi ry'urukundo n'ubumwe byaranze ba sokuruza bacu uyu ni perezida Pierre Nkurunziza aha impanuro abarundi mu gihe bitegura guhimbaza umunsi wahariwe amasezerano y'ubumwe ni inkuru co kimwe ni inkuru y'ifungurwa ry'ikigo kivura kanseri hakoreshejwe ubuhinga bwa none mu Rwanda inkuru y'impunzi z'abarundi hamwe n'abanyamahanga baburawuzwa mu gihugu ca Malawi hamwe n'inkuru yerekeye akamo tewe igihugu ca Tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu itaho agateka kazira muntu turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana mwaramutse neza Aloise umwanya ni wawe urakoze frederic turahera aha muri amerika nyene aho perezida donald trump ejo kuwa kabiri mu masaha ya amerika yashikirije abanyamerika n'amakungu ku nshuro ya gatatu kuva ashikiriye ubutegetsi ijambo ngarukamwaka bita state of, U, the, state of the union address kuva ashikiye ku butegetsi yashikirije ibitari bike ahavuga uko igihugu gihagaze ku bijyanye n'ubutunzi umutekano hamwe n'ibindi mu kanya mpejeje kuvugana n'umurundi aba aha muri amerika oscar niragira ni umwigisha mu mashuri yisumbuye mu gisagara cya louisville muri leta ya kentucky aratangura adusigurira avuga ikintu gikuru yakuye muri iri jambo
ikintu cya mbere yatanguye ko kandi gikuru nuko yavuze ko ubutunzi bwa leta zunze ubumwe za amerika bwaduze cyane rwose yavuze ko kuva afashe ubutegetsi muri bibiri na cumi na gatandatu ubukungu bwiyongereye tiriyoni cumi na zibiri hanyuma agashaka kwerekana yuko ubushomeri bwagabanutse cyane rwose kuva mu myaka mirongo itanu akerekana yuko ubuzi bwabaye bwinshi rero ibyo byose akabyishyira ko iyo credit benshi ntibayishyira kuri we abademokarate benshi nuko bavuga bati obama yamusigiye ubutunzi bwifashe neza ekonomi imeze neza cyane hano ikindi yavuze yavuze yuko imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu murazi ko trump yahiganwe bavuga ko ashaka kugira amerika igihugu cyongera kibi cya mbere yavuze ko yashinzwe ibyo bya ota imigenderanire ya canada mexico ku byerekeye guhahirana trade deals yabisubiyemo hamwe n'ubushinwa barayivuga ibintu bya ekonomi so n'ibindi bya immigration immigration abimukira abimukira abantu bayikumbure baniteze ko hari icyo avuga ku byo ariko aragirizwa n'abashingamateka ko akwiye gukurwa ku butegetsi ariko ntacyo yabivuze ko kuri wowe hari icyo yo batinya na nyaburya amatora yimirije
yego nanjye byantangaje by'ukuri nicyo cyantangaje kubona atahabuze ko kuri bijya ariko nibaza ko nubwo bafise kugira adashobora kuvuga ikintu uraje uko by'ukuri kuri icyo kibazo cy'aba cyo gukurwa ku butegetsi n'irya impeachment nticyumvikanwa ko n'abanyamerika bose igihugu gisa nk'ikigaburimo kabiri ku byumviro ko akwiye kuva mu koce ntave ko urumva ntaramenya ko bazamukura cyangwa batazamukura naho by'ukuri biboneka neza ko batazamukura so urumva nibaza ko yatinye kugira avuge ikintu yerekana ko umengo yatsinze kandi ataratsinda bitaraje amatsiko so nirya nicyo yatinye kugira ataboneka ko umengo n'umuntu agurisha nk'uko twavuga mu gifaransa agurisha urushato rw'intare atarayica
yari uh, umurundi aba muri amerika oscar niragira ni umwigisha mu mashuri yisumbuye mu gisagara cya louisville yari kavuga icyo yumva n'icyo yakuye muri iryo jambo amakuru hirya no hino ku isi ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryashyikirije ejo ku munsi wa kabiri ko umugera wa korona ari ikibazo cy'amagara y'abantu amakungu akwiye kwihutira gutorera inyishu ariko ko atari kiza cyateye isi yose oms ivuga ko gushika ku munsi wa kabiri abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri n'amajana atandatu na mirongo itatu bamaze kumenyekana ko banduye mu bihugu mirongo ibiri na bine nayo amajana ane na mirongo ibiri na batandatu bakaba bamaze gupfa oms imenyesha ko itunganya ikiganiro n'abaserukira amashyirahamwe y'abunguruza abantu hamwe n'abanyamukerarugendo kuri uyu wa gatatu mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene bokingira abantu babo kugira basubire kugira ingendo mu gihugu cy'ubushinwa perezida wa malawi peter mutarika arahakana ingingo yafashwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yo gufata amatora yo gufuta amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda yamuhaye manda ya kabiri ashikiriza ko agiye kunguruza kuri iyi ngingo bikaba byashyikirijwe n'umuvugizi wiwe mugeme karirani nayo abategetsi b'ubushiranganji bwa amerika bwo kwivuna abansi n'abiperereza bavuga ko igitero cyakozwe n'inteko zidasanzwe cishe uwahoze ari umukuru w'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ari we abu bakre al bagdi muri siriya mu kwezi kw'icumi atagikomeye byahinduye mu gutuza uwo muhari kuko ngo ubandanya winyegeza wihisha urondera kugomba kugaba ibindi bitero
urakoze aloyize ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse namwe inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamaranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini perezida paul kagame ejo ku munsi wa kabiri yaruguruye ikigo kivura kanseri hakoreshejwe uburyo bugezweko perezida kagame yavuze ko icyo kigo kije gutabara ubuzima bwa benshi mu gufasha igihugu n'abakibamwo kuziganya amafaranga menshi yahora akoreshwa mu kujya kwivuza leta y'u rwanda yahora kira mwaka ikoresha umuriyoni w'amadolari ku bantu baja kwivuza hanze y'u rwanda ni inkuru ya sumita kabonyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika kigali mu rwanda iki kigo kizajya kivura indwara ya kanseri cyubatse ku bitaro bya gisirikare biherereye i kanombe mu mujyi wa kigali iyo winjiye mu nzu ivurirwamo kanseri y'iki kigo werekwa imashini ebyiri zivura kanseri hakoreshejwe imirasire n'indi imwe isuzuma buri mashini imwe ishobora kuvura abarwayi bagera kuri mirongo inani ku munsi kugeza ubu minisiteri y'ubuzima ivuga ko hari abaganga batandatu bazobereye mu kuvura kanseri n'abandi bakirimo kwihugura iki kigo gishya kije cyunganira ubundi buryo bwo kuvura kanseri bwatangirwaga mu bitaro bimwe na bimwe mu rwanda nk'ubwo kuyivura hifashishijwe imiti no kubaga aharwaye iki kigo kije gusubiza ibibazo bya benshi bakenderaga imashini ikoreshwa bashiririza igice cy'umubiri cyibasiwe na kanseri kapitani dr felix sinzabakirana n'umwe mu baganga b'indwara za kanseri ku bitaro bya kanombe asobanura uburyo iki kigo kizakora santere ifite ibice bibiri byo kuvura kanseri ibyitwa radiyoterapi n'ibyitwa chemotherapy ariko ibyo dukoresha uyu munsi bihari ni radiotherapy so chemotherapy rero abarwayi bayibonera ibitaro kandi ku buntu turuzuzanya rero abarwayi bakeneye radiotherapy bakaba twoherereza abakeneye chemotherapy natwe tukabohereza ibitaro ubundi abakeneraga radiotherapy itaraza byagendaga gute abanyarwanda bakeneraga radiotherapy services bajyaga kuzishaka hanze hanze y'igihugu cyacu mu bihugu duturanye ubuhinde n'ahandi ubu rero bose bagomba kuza baza hano iwacu bivuze ngo ubu nta munyarwanda uzongera kujya kwivuza kanseri hanze ubundi nta munyarwanda wakagoba bakaba yajyayo kuko ibyo bakeneye byose birahari afungura iki kigo perezida paul kagame yavuze ko kije gutabara ubuzima bwa benshi no gufasha igihugu n'abagituye kuzigama amafaranga yakoreshwaga bajya kwivuza hanze y'igihugu perezida kagame yasobanuye kandi ko intego ya leta y'u rwanda ari uko irakomeza kwagura icyo kigo ku buryo kigira ubushobozi bwo gutanga serivisi nyinshi mu bijyanye n'ubuvuzi bwa kanseri abantu batagombye gusiragira hirya no hino minisiteri y'ubuzima ivuga ko buri mwaka isohora amafaranga agera kuri miliyoni y'amadolari ni ukuvuga agera kuri miliyari mu mafaranga y'u rwanda yahabwaga abajya kwivuza kanseri mu mahanga minisitiri w'ubuzima dr diane gashumba yavuze ko bashyize imbaraga nyinshi mu gusuzuma no kuvura kanseri hirya no hino mu gihugu ku buryo kugeza ubu ibigo nderabuzima mirongo itanu ku ijana n'ibitaro mirongo itanu ku ijana byo mu rwanda bishobora gupima kanseri zimwe na zimwe zirimo izibasira abagore minisitiri w'ubuzima asobanura ko iki kigo kije kunganira ibindi bitaro byari bisanzwe bivura kanseri mu rwanda ikindi iki kigo kije gukora ni uko kije kunganira ibindi bitaro byavuraga kanseri bikoresheje uburyo bwo gutanga imiti cyangwa kubaga twavuga nk'ibitaro bya butaro ibitaro bya kaminuza ya kigali ibya butare ndetse na kimufayiso ikindi iyi serivisi ije kunganira cyane cyane ku byerekeye kanseri zihitana abagore tuvuze nka kanseri y'inkondo y'umura muzi mwese ko igihugu cyacu cyabaye icya mbere mu gutanga urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura uyu munsi twaba dufite abana b'abakobwa barenga mirongo icyenda na batatu ku ijana bakingirwa neza ikindi ni uko mu cyumweru gitaha tuzatangira no gusuzuma abagore bakuze kuva ku myaka mirongo itatu kugera kuri mirongo ine n'icyenda ari nacyo cyiciro cyibasirwa n'iyo kanseri aho tuzabanza mu turere dutanu tugapima abagore bose bari muri icyo cyiciro kandi bagahita bavurirwa aho ngaho abitabiriye umuhango wo gutaha ikigo kizajya kivura indwara za kanseri mu rwanda basobanuriwe n'inzobere mu buvuzi bw'iyi ndwara ko ibyago byo kurwara kanseri hari ubwo nyiri kuyirwara abigiramo uruhare rugera kuri mirongo ine ku ijana abaganga basaba abantu kurya indyo yuzuye kwirinda kunywa itabi gukora imyitozo ngororamubiri mu rwego rwo kwirinda izi kanseri iki kigo kivura kanseri cyatangiye gukora guhera mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize kimaze kwakira abarwayi basaga magana atatu nk'uko abaganga bagikoramo babitangarije itangazamakuru muri abo barwayi harimo abakize bamaze gutaha n'abakirimo kuvurwa ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko kizajya cyakira abarwayi bose barimo abafite ubwishingizi butandukanye na mituweli do sante irimo abashinzwe kuvura kanseri mu rwanda bagaragaje zimwe muri kanseri zibasira abanyarwanda cyane cyane cyane kanseri zibasira abagore nk'inkondo y'umura iy'ibere kanseri y'igifu naho abagabo hakagaragara kanseri ya prostate ikigo gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc kigaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abantu bagera ku bihumbi icumi magana arindwi barwaye kanseri muri bo abasaga ibihumbi birindwi irabahitana asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu gihe buca hahimbazwa imyaka mirongo ibiri n'icyenda irangiye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yatewe ku gikumu umukuru w'igihugu cy'uburundi pierre nkurunziza yarashikirije ijambo abarundi yabasavye kubungabunga ubumwe bakirinda guha umwanya abo bose bashaka kubasubiza mu ihumbi inkuru dushikirizwa na desire hatugimana petero nkurunziza yamenyesheje ko umunsi mukuru umwe bw'abarundi uzohimbazwa kuza bacu tubugire umutahe wacu ibihe byose na hose n'inkinzo yacu petero nkuru nziza muri iryo jambo yashikirije abarundi yabanje gusigura uko abarundi bari babanye imbere y'umuzo w'abazungu yagiriza ko aribo bahungabanije ubumwe bwaranga abarundi mu mateka y'uburundi imbere y'umuzo w'abakavantara naho twigeze twumva abarundi bacanyemo ikibabaje umwe caraza ishinga uwundi umwe avunitse uwundi agacumbagira uburundi ryari ibere ryonsa bose ubumwe nabwo bukaba ishingiro n'ishimikiro kwa mbere abarundi basangira impuzu ngo ihere bagasangira ipfundo baraje inama imana ikabunganira basangira ikivi n'ikigega akabisi n'agahiye bakaba bazirikana ko basangiye ugupfa no gukira umukuru w'igihugu cy'uburundi asaba abarundi kwama bagavye ati abansi b'abarundi ntibasinziriye ariko nabo nyene akabagabisha ko uzokwihenda azobona ko abarundi badasinziriye ntidusike bwose rero kwa canke ngo tujya mukondera zosi kuko hariho abaribwa no kubona abarundi batekanye basangira kabisa n'agahiye igihe cose babonye igihengeri bameneramwo baca batangura gucanishamwo abonse rimwe bitwaje amoko y'amamekerano intara imigambwe amadini n'ibindi twame twibuka ko ibihengeri mu ruhongore bitera impyisi umwete turasabye ko atawohirahira ngo asubire guhenda canke kudurumbanya barundi turizeye ko inyigisho zo kuzirikana igihugu tumaze imyaka itatu turemesha zajijuye abarundi benshi naho atari bose twizeye ko atabakijana nyabahururu kandi ko abazogerageza gucuvya abarundi bazomaramara kuko ntawutera icumu mw'icumi petero nkuru nziza yarangije ijambo ryiwe ayimpanura abarundi abasaba kurya ibyo babiriye akuya bakabungabunga ubumwe bwamye bubaranga kuva kera na rindi kuva kera na rindi abarundi bamye baganira bakirinda gufata ingingo zajye butiruti ikizazaniye umuntu akakibaza uwumukurira kuko ngo imende yari yihuse ihusha umwobo kandi ngo nta mukurabura mukuru we twige kubaza umutima no guhanuza abarundi tumenye ahari urupfu n'ahari uburame maze dutandukanye intore n'intobo tugendere iragi ry'urukundo n'ubumwe byaranze ba sokuruza bacu na karengo bugendera mu makanda y'inzovu ugakira urume abarundi bo hambere bahimbagwa no kujya ibyo babiri akuya muze rero dukunda ibikorwa twirinde gusesagura canye gusa buri tunga rusange nk'uko vyibonekeza muri kino gihe aho usanga abungere bamwe bamwe bona gusumba izo baragiye tubibutse ko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe n'abarundi ubwabo igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe kuri mirongo umunani n'icenda n'ibice mirongo ibiri na kimwe ku ijana muri ico gihe abarundi bakaba bari biyemeje kuvavanura n'indyane z'amacakubiri afatiye ku moko inyuma y'imyaka ibiri irenga gato umukuru w'igihugu yari yatowe n'abarundi merikio ndadaye yaciye agandagurwa urupfu rwiwe rukurikirwa n'ubwicanyi bufatiye ku moko desire atungimana kigali ijwi ry'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
impunzi zirageramiwe n'abanyagihugu muri malawi inosa magambi umurundi aba muri icyo gihugu arongoye ishyirahamwe there is hope rifasha abanyagihugu hamwe n'impunzi kubana mu mahoro yaraganiye na mugenzi wacu jeremy kankusi atangura amubwira imvo n'imvano y'ayo mabi akorerwa abanyamahanga ku munsi wa mungu niho twumvise yuko hari impunzi ni kuvuga muri malawi impunzi ariyo yose ari umunyarwanda umukongomani umusomaliya umuyetiyopiya bose abita maburundi ni ukuvuga ngo ni abarundi rero nutwumvise inkuru yuko hariho umurundi maburundi yishe abantu aho bita biwi ni mu gisagara cya rirongwe hanyuma akabahamba rero abantu batangwa rero gusahura amaduka amashopu y'impunzi aho nyine biwi incesi ariko ubu byagiye bitera imbere n'ahandi aho bagiye bambura impunzi nka kawale 22 26 n'ahandi uwo maburundi bavuga yisha abantu gute ni kuvuga bo si n'umurundi si n'impunzi kuko iyo nzu yari inzu nshasha nta muntu yahaba nyene yo ni umunyamalawikazi yashyize umuntu amucungira iyo nzu umuzamu rero uwo muzamu w'umunyamarawi nyine we icyo yakora yahamagara kuri telefone cyangwa agahamagara abantu batwaza bariya batwaza taxi moto akababwira ati ni mu lifti ni mu ntwara aha n'aha hanyuma bamuganuriye muhira agaca abinjiza mu nzu agaca abica akabahamba aho nyine muri icyo kigo ama izo moto zabo akazigurisha rero yaramaze kwica abantu batari bake rero tuvuganye na polisi uyu munsi yavuze yuko uwo muntu bamufashe kandi yagiye atanga amazina y'abandi bantu bakorana icyo gikorwa cy'ububisha polisi iravuga ko yamaze kwica abantu bangahe polisi ivuga yuko bashobora kuba ari nk'abantu umunani cyangwa barenga ariko barabandanya gufata kuko hariho umwe bakorana bamufatiye mu bice bya deza ni nk'ibirometero nk'ijana uvuye irirongwe cyangwa mirongo umunani uvuye irirongwe rero barabandanya gusaka no gufata abantu yagiye avuga kuko birabonekana yuko kari agatsiko k'abantu bakora ububisha nk'ubwo ako gatsiko k'abantu karakora ibyo byaha by'ubwicanyi hanyuma bikitirirwa abo banyamahanga abanyamahanga barimo guhohoterwa ibikorwa by'ihohoterwa bakorerwa n'ibihe ibikorwa by'ihohoterwa ariko barakorerwa urumva bazi yuko iduka ino shopu ari iy'impunzi ari umurundi umukongomani umusomaliya mu etiyopiya baca binjira bagasahura nk'uyu munsi kuko aya makuru yose yaguma agenda muri masosho midiya uyu munsi twahagurutse tugana kuri polisi turavuga ati polisi mwudufasha gute kugira abantu bacu boye gusahurwa gutyo no kuba mu mutekano muke polisi ivuga ati nta buryo dufise twe turabutanga kugira duhamagare za midiya amaradiyo atandukanye na televiziyo kugira baze polisi babwire ukuri uko ariko hanyuma batange inkuru nyayo kugira abanyagihugu boye gufata nabi impunzi kuko abantu benshi bo banterefone bavuga ati bafise ubwoba benshi banyazwe benshi birutse bahunze abandi babanye ubwoba budasanzwe hari abakomeretse cyangwa se hari ibyo polisi itangaza bishobora kuba byarangiritse bingana iki oya kuri ubu polisi nta ntacyo iravuga ku bantu baba bakomeretse cyangwa abantu ibintu byaba byononekaye ariko yewe mu ruhande rwanje bivanye n'impunzi ziguma zinterefona mfise amazina y'abantu bashika kuri cumi na babiri ibintu byabo bimaze kononekara ariko ntiturashobora kubishira mu biharuro tumenya ati mbega ibintu byononekaye bifite akamaro k'uburyo k'amafaranga angana iki none mwebwe icyo mwasabye polisi cyangwa se icyo muyisaba ni iki icya mbere twasabye ni uko abantu bacu bocungega umutekano icya kabiri ni uko polisi bagerageza hamwe n'abajournaliste kugira batange inkuru nyazo kuko mu gihe abantu bari barakora abubisha nk'ubwo ati amakuru bafise y'ukuri biratuma n'abandi banakora ibibi nk'ibyo ahandi mu yindi micungano ya malawi rero twizere yuko leta igiye kubihagurukira kuko ikibazo cy'ubucamanza cyavuye mu nzira nizere ko bafite umwanya n'uburyo n'ubwira
bwana amagambi nk'amwe mukurikiranira hafi nyine ibibazo by'impunzi mukaba munazivugira ni iki musaba abantu b'impunzi muri ibi bihe barimo muri ibi bihe abantu barimo ni kugerageza mu by'ukuri gucungira umutekano wabo bishobotse bugare amazu yabo basubire mu nkambi bamaze barindire gatonya bimaze gucureha bongere bagaruke icyo ni ikintu gikuru icya kabiri nacyo ni kutumenyesha ibigiye biba kugira tumenyeshe ubutegetsi twegere two turakorana kugira ibi bintu mu by'ukuri bihagarare ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateakazi na muntu human rights watch ryateye akamo leta ya tanzania kayisaba guhagarika umugambi wo kwirukana impunzi z'abarundi zasuye guhungira muri icyo gihugu inyuma y'aho zitahukiye mu myaka iheze ariko abategetsi ba tanzania bamenyesha ko batazokwisubirako leta ya tanzania ivuga ko ku kwezi kwa kabiri guheze zitaratahuka izo zifunga cyangwa ikazirehisha ihadabu ni inkuru ya eroje wirikaneza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu cya kenya ingendo zakozwe n'abategetsi baserukira ubushiranganji bw'intwaro yo hagati y'imigenderanire ya tanzania n'ayandi makungu mu ikambi ya nduta mu ndwi zibiri ziheze nizo zatangiwemwo ubwo butumwa bwo gutahukana impunzi nk'uko vyanditswe n'ibinyamakuru abategetsi babwiye abaserukira impunzi z'abarundi ko kuri iyi nshuro imikino yaheze babasavye kuja guha ubutumwa bukurikira impunzi baserukira twarungitse intumwa mu burundi kuraba uko ibintu vyifashe kandi raporo zabo zerekana ko amahoro umutekano n'ituze vyiraye ku butaka bwose bw'igihugu niyo mpamvu mutegerezwa kuja gufatikanya na bene wanyu kubaka igihugu umunsi abategetsi ba tanzania bifuza ntarengwa ko umurundi wa nyuma yoba yavuye ku butaka bw'ico gihugu ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane uyu mwaka iruhande y'ubu butumwa hari ikimenyetso impunzi z'abarundi zemeza ko ari ntabesha ku bijanye no gushaka kuzitahukana ku nguvu abarundi barenga igihumbi na mirongo ibiri n'umunani bari batahukanywe ku bugombe bwabo mu nyuma bagasubira guhunga mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze barankiwe kwakirwa mbere umukuru w'igisata kijejwe imbibe n'abanyamahanga mu ntara ya kigoma iri mu ikambi ya nduta abarundi bahozemwo kuva mu 2015 imbere yo gutahuka mu mwaka uheze ikaba ari nayo basubiye kugana yavuze arenga ukwezi kugira ngo babe basubiye mu Burundi Remejus Pesambiri bado hawana sifa ya kuwa wakimbizi wala sifa ya kuwa waomba hifadhi na haitawezekana waanze kupewa huduma zile za agira ati nta burenganzira bwo kwitwa impunzi no gufashwa bagira nicyo gituma batemerewe kugaburirwa kuvuzwa n'ibindi kuko ntibazwi kubera igisata kijejwe impunzi kitabazi bazohabwa abajejwe abinjira n'abasohoka n'abasubiza iwabo kubera harimo abana benshi tutoca tubirukana badatwaye utwabo twose twabahaye ukwezi baje ku mukuru w'ikambi natwe tubajane ku mupaka basubire mu buzima busanzwe ariko ishyirahamwe mpuzamakungu human rights watch ryitaho agateka kazina muntu ryemeza ko amatohoza ryakoze mu mwaka uheze yerekanye ko impunzi zitahukanywe ku gahato zishobora kugira ibibazo louis maje riserukira muri afurika yo hagati yabibwiye ijwi rya amerika mu kiganiro cyihariye En novembre, Human Rights Watch s'est entretenu avec 20 réfugiés burundais qui avaient vécu euh, en Tanzanie, particulièrement à Nduta, euh, Nyarugusu et Mtendele. 13 entre eux mu kwa cumi na rimwe umwaka uheze human rights watch yavuganye n'impunzi mirongo ibiri zahoze mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi cumi na batatu muri bo bahungiye mu buganda bemeza ko batinya kwicwa baramutse batahukanywe ku nguvu mu burundi bane kuri ndwi bari batahukanywe babyishakiye hagati y'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bavuze ko imbonerakure zabatse amahera n'ibintu bahawe na aser cumi na babiri nabo bavuze ko basubiye guhungira mu buganda kubera umutekano muke mu burundi rendre en Ouganda enfin d'échapper l'insécurité au Burundi.
izo mpungenge ntaco zibwiye pesa mbiri yemeza ahubwo ko abaje mu mpera z'umwaka uheze ari abagizi ba nabi hatutatoa tena ile ruksa ya kwamba sasa tunahitaji tena wakimbizi haitakuwepo na ndio maana hata mkuu wa makazi ameeleza hawatapata zile zile ntituzosubira gutanga rurya ruhusha ko dukeneye impunzi kandi ntituzongera niyo mpamvu abakuru b'amakambi bahawe itegeko ko atamfashanyo n'imwe bobaha igikurikira si ikindi kuri aba binjiye mu ikambi muri buno buryo bazananye n'imiryango yabo mugabo usanga afite abana batanu batandatu indwi canke umunani badafite ico bafungura rero ugacaja mw'ibarabara gukorana n'abagizi ba nabi niho muca mubona ibitero ku mayira aja kurondera ico agaburira abana niyo mpamvu twatanze ukwezi guheze tuzomujana mu rukiko ingingo ni ukuriha adabu canke afungwe ubugwaneza bwacu uraba ico bwatuvyariye ukwica abatanzaniya ukubambura utwabo si vyiza namba dutegerezwa guhagarara rugabo ivyo bibazo navyavuga ko bafise ntubanza kwi kwinjira mu ikambi hanyuma ngo usabe ubuhungiro oya abo banenze amategeko bafatwa nk'abayeho mu kinyagera mugabo muri human rights watch bahamagarira tanzania kubangira gufata ico cemezo la hcr a déclaré en août que la situation au burundi n'était pas assez sûre ni assez stable pour qu'il puisse encourager les réfugiés à y retourner et hcr yavuze mu kwezi k'umunani ko ibintu bitaraja mu buryo mu burundi ku buryo yokangurira impunzi gutahuka kiretse ababyishakiye tanzaniya yari ikwiye gutangaza ku mugaragaro ko ata mpunzi n'imwe izogobererwa kwiyandikisha ngo itahe canke ngo yirukanwe isubizwa mu burundi tanzaniya kandi itegerezwa kubahiriza amasezerano yiyemeje yo gukingira impunzi
mu kwezi kw'icumi umwaka uheze leta ya tanzaniya yari yarahirarengwa ko impunzi z'abarundi zitegerezwa kuba zasubiye mu gihugu cazo amashirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi yarahagaze agira isekeza ryo kuvyiyamiriza maze ico gihugu kibona guhesha impunzi z'abarundi zisigaye muri tanzaniya ubu zirenga ibihumbi mirongo umunani na bibiri nk'uko ibitigiri vy'amashirahamwe afasha impunzi na aser bivyerekana izerekewe n'iyi ngingo nshasha mu yandi makambi abiri arimwo abarundi ariyo mutenderi na nyarugusu ntiziramenyekana leta y'uburundi yisigura ko abarundi batahukanwa mu nyuma bagasubira guhunga igihugu babiterwa n'amakuru y'icavutu atangwa na bamwe mu banyepolitike n'amashirahamwe mpuzamakungu amwe amwe yitaho impunzi hamwe n'ay'abarundi bakabikora kugira ngo berekane ko atakigenda mu burundi eroge wurikaneza ijwi rya amerika
abakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yaba ifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwotwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri
Juti mwese mukundira ryo hejwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabo y'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloyse Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.